Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa sadaasa lama bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 23 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kanu dudubbis wantuu jubee horaatii shakkamaan shororkeessaa niiwoork keessatti lubbuu namaa galaafate du'aan akka adabamu pirezidaant doonaald tiraamp gaafatan mataa oduuti.
Miseensi mana maree yuunaayitid isteets dhagaama guddaa qaban tokko wixineen seeraa dhimma mirga dhala namaaf diimokiraasii Itiyoophiyaa qajeelchuutti fuulleffate tokko akka raggaasisamee hojiirra oolfamu gaafataa jiran. oduudhaa booda bal'inaan itti deebina lammiiwwan oromoo kuma hedduun bulchiisa naannoo somaalee keessaa buqqaanii oromiyaa keessa qubatanii jiran gargaarsa argatumoo argataa hin jiran kanarratti qophii addaa qabna. wabiidhaan akka hidhaadhaa hiikaman eegamanni murtii waliigalaa federaalaa murteesse booda kan hagaammaatti mana hidhaatti guramanii jiran ittaanaa dura ta'aa koongireesa federaalaa oromoo obbo baqqalee garbaa haala akkamiitti jiru kanattis qophii fuuleffate qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
pireezidaant doonaald tiraamp lammiin uzbekistaan kan magaalaa niiwoork keessatti konkolaataa gara jamaatti oofuun namoota saddeet galaafate du'aan adabamuu qaba jedhanii gara waaltaa yuunaayitid isteetsi kan shakkamtoonni shororkeessotaa keessatti hidhaman guwaantaanaamoo bee kuubaa keessatti ergamuusaa ilaalchisee garuu of qusataniiru tiraamp akka jedhanitti shororkeessaa niiwoork keessaa kana guwaantaanaamotti erguu nan fedha garuu adeemsisaa kan mana murtii yuunaayitid isteetsi keessatti geggeeffamu caalaa dheerataa jedhan. bakkinni yakka suukanneessaa raawwate keessa tursuun sirriidha ka jedhan tiraamp kan umriin waggaa 29 siifuuloo saayipoof niiwoork keessatti himatame adabbiin du'aa murtaa'uu saffisuu qabaa jedhan tiraamp kana irra deebi'a tiraamp yakka kana ergaa tiwiitarii roobii galgala maxxansaniin cimsanii balaaleffataniiru shororkeessaan niiwoork keessaa kan alaabaan isis kutaa hospitaalaa inni keessa ciisutti akka fannifamu jechuudhaan gammachuun gaafachuusaallee aangawoonni beeksisaniiru haleellaa kanallee torbanneen hedduu dura karoorfachuusaa saayipoof qorattootatti himee jira. abbootiin alangaa mootummaan ispeen ka torban kanaa biraasels keessa turanii fi ajaja mana murtii maadriid fudhachuu didan hoogganaan kaatalaan kaarles piigmont ilaalchisee ajaja hidhaa darbe warri awurooppaa akka hojiirra oolchan gaafataniiru hoogganaan duraanii kan kutaa ispeen kaatalooniyaa kun himannaan irratti dhiyaate kaka'umsa siyaasaati jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii kan ispeenitti deebi'an yoo adeemsiseeraa loogii irraa walaba ta'eef kan haqaa jiraachuuf mirkanuu argatan qofaa ta'uu dubbatan. gama biraatiin immoo gareen hoogganoota kaataalaan kabroon kanneen finciltummaa biyya ganniinsaaf maallaqa seeraan ala deddeebisuu akkasumas kaatalooniyaan akka walaboomtu dhiibbaa gochaa turan jedhamuun himataman irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuun gaafatamaniiru abbootiin alangaa piigmontiif ittaanaan isaanii oriyool jaankuweers dabalatee hoogganoota kaataalaan kudha afur irratti himannaa dhiyaatee jira kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. hooggantuun mayanmaar aansaan suushii jeeqamaan raafamaa ka jiru kutaa biyyattii raakinee erga duulli waraanaa hamaan sabxiqqaalee musliimaa rooyangaa irratti gaggeeffame as yeroo jalqabaaf daawwatan suushiin hawaasa musliimaa rooyangaa kan ganda paanduwiin munguwaa cina jiru daawwataniiru gara daangaa maayinmaariif baangalaadeshitti imaluudhaan maatiiwwan waardiyyaalee daangaa waliin illee wal arganii jiran raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan barmaaf akka gabaasetti hoogganaan maayinmaar jiraattota gandeen sanaatti akka himanitti hawaasi isaanii ijaaramee arguu ka fedhan ta'uu isaaniif kanneen hojii ijaarsaa hojiirra oolchan fedhii jiraattotaa akka dhaggeeffatan gaafataniiru jiraattonnis fedhii isaanii akka dubbataniif. yaadachiisanii jiran ansaan suushii akka jedhanitti ijaarsisuun sirriitti kan geggeeffamu ta'uu abdachuu isaaniif ijoollee naannoo sanaa kanneen hookkara gidduutti danqamaniif barnoonni gaariin akka dhiyaatu hawaasa isaanii kan fedhu ta'uu dubbatan. Aangawaan mootummaa Afgaanistaan gameessa kan torban darbe utuu dhuunfaa isaaniin Paakistaaniin daawwatanii achi buuteen dhabame arguuf tattaaffii godhamaa jiraachuusaa Paakistaan beeksiftee jirti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. haala qabiinsa mirga dhala namaaf deemsa ijaarsa dimokiraasii Itiyoophiyaa sirreessuutti ka fuuleffate wixineen seeraa yuunaayitid isteetsi tokko gara murtiitti akka dhiyaatu miseensi mana maree dhagaama qaban tokko gaafatanii jiru adoolessa dabre kana ka seericha wixine koree dhimmoota alaa kan mana maree yuunaayitid isteetsi duratti dhiyaate sagalee guutuudhaan gara mana maree bakka bu'ootaatti ka dabre wixineen seeraa kun miseensota mana maree dimokiraatotaaf riippaabilikaanota torbaatamaa oliin sagaleen itti kenname ka deeggarame. mana maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsitti koree dhimmoota alaa keessaa yeroo dheeraaf ka tajaajilaa turan bakka bu'aan kutaa koloraadoo koongiresmaan maayik koofman kaleessa mana maree bakka bu'ootaa guutuu duratti haasawa dhageessisaniin haala qabiinsa mirga dhala namaa itiyoophiyaa tarreessuudhaan akka koongireesiin yookaan manni maree wixinee seeraa sanatti sagalee kenne dabarsu gaafatan. kabajamoo afaan yaa'ii yookaan durataa mana maree har'a gidduu keessanitti argamee mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa irratti ukkaamsaaf gochaa gara jabinaa itti fufinsaan raawwataa jiru isiniifan dhiyeessa miseensonni mana maree wixinee seeraa dhibba tokkoof digdamii saddeet kanarratti akka sagalee kennitaniin isin kadhadha jedhanii jiru. Wixineen murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaa irratti dhiyaate kan HR 128 jedhamu Itiyoophiyaa keessatti bulchiisi kabajaa mirga dhala namaaf dabalatee akkasumas immoo hundaammate akka jiraatu gargaaruuf dubbii jedhudha kan inni of keessaa qabu koongiresmaan Koofman akkana jechuudhaan ibsan. Wixineen kun mootummaan Itiyoophiyaa sirna dimokiraasii ifaaf hojiirra oolfamu kan hunda hirmaachisu hundeessuudhaaf murannoo isaa akka agarsiisu kan gaafatu. Kana malees mootummaan fedhii ummatootaa akka kabajuu waamicha dhiyeessaaf jedhanii jiru. Hoogganoota hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran kanneen akka wixineen seeraa kun raggaasisamee hojiirra oolfamu hojjetaaf gaafataa turan keessaa hoogganaan hawaasa kutaa Koloraadoo obbo Jamaal Sayid. Raggaasisamuu seerichaatiif maaliif akka qabsaa'aa turan innaa ibsan akkana jedhan.
Oromoon yoo mammaaku yoo funyaan dhahan iji boo'a jedha agartee mootummaan abbaa irree mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argatee ummata keenya yeroo inni shororkeessutti akka lammii biyya kanaatitti ummata keenya irraa dhalanne karaa gargaarruun jenneeti. Wixineen kun dhawaataan gaafa karaa seeraatitti jijjiirame gargaarsa mootummaan abbaa irree ittiin jiraatu ka uummata keenya ukkaamsuun irraa muruu ta'aa jechaadha. Karaa danda'ameen mootummaa abbaa irreetitti karaa cufuu qoree karaarra kaa'uu jennee waan itti amannuu fi kun gartee mootummaan abbaa irree miliyoona tokko tuqaa saddeet waggaatti lobbiif baasee waan kana dura dhaabatuuf carraaqu jira. Gurii kanaayyuu saaxiluun akka salphatan isaan godhuun kun qabsoodha jennee waan itti amannee fi hawaasa magaalaa kanaa qofa osoo hin ta'in bakka bu'aa mana maree Maayik Koofmaan akka hawaasa Oromoo waliigalaatitti hawaasa Minisootaa, Diisii, hawaasa Poorlaand, hawaasa gara garaa wajjiinis walitti qabsiifnee teelekonferensiin waan kana akkamitti akka milkoofnu irratti dalaguu turree jechaadha.
Gama biraatiin HR 128 jedhamee kan beekamu wixineen koongiresii Ameerikaa yoo mirkanee argate hariiroo Ameerikaa fi Itiyoophiyaa gidduu jiru irratti dhiibbaa tokko akka hin qabaanne dubbii himaan ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Haalam ibsanii jiru. Biyyoonni lameen hariiroo jabaa fi toora adda addaa qabu. of keessaa qabu qabu kan jedhan obbo Mallas wixineen HR 120 jedhamu kun dogoggora of keessaa qaba jedhanii dubbatanii jiru.
አንደኛ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ አያንጸባርቅም። ለምሳሌ tokkoffaa dhugaa lafa jiru hin calaqqisu fakkeenyaaf labsiin yeroo atattamaa haa ka'uu jedha labsii kana kaasuuf hojiirra oolchuun qooda mootummaa fi ummataati labsichi eega kaafamees bubbulee jira jedhanii jiru. wixineen yaadaa dhiyaate kun tokko tokko immoo kan yeroon itti dabre kanaaf karaa koon ragaa dogoggoraa irratti hundaa'ee kan ba'e maraafu hariiroo biyyoota lameenii irratti jijjiirraa fiduun qabuun jedhaa jiran obbo Mallasaalem. amma immoo qophii keenya taanutti ceenaa dhaggeeffatoota keenya walitti bu'insa naannoo daangaa oromiyaa bulchiisa naannoo somaalee gidduutti uumamerraa kan ka'e oromoonni kuma hedduutti lakkaawaman manaaf qe'ee ofiirraa buqqaanii gara oromiyaatti baqachuudhaan bakkawwan adda addaa qubatanii jiru uummanni jireenya irraa buqqa'e kun yeroo ammaa haala akkamiitti jira gargaarsa argatamoo argatu kanarratti sooraan qindeessaa koree gargaarsa biyya keessaa falaa dooktar abarraa dheeressaa kaleessa finfinneetti bilbiluudhaan haasofsiisee jira gara saattansiin dabarsa.
waldhabdee kanaaniin oromoo kuma dhibbi hedduutti baqatee fuula hedduutti qubate fakkeenyaaf finfinnee ollaa gootaraa kolleejjii rift vaalii damee peepsii keessatti namkum tokko oliitti qubate harargee bahaatii fi harargee dhihaa godina akka godina booranaa gujii baalee lafa oromiyaan naannoo sumaaliitiin waliin jirtu irratti walti dhiyaatti irratti nama hedduutti baqatellee warree finfinnee kolleejjii rift vaalii baqate namee qubnuun qabuu jedha dooktar abarraan tan qubu qabduu jennaani.
fayyaa ta'ee toora dhuguma anis gaafata mata guddaan naga'e iddoo sana dhaqee ilaaleera dhuguma namni hedduu dhufee iddoo sana qubateera atodiin kuudhaa fi akkasuma abbaa qabeenyaa adda addaatu gargaaraa turuu taasisan naga'ee namnis baay'eedha. nama kallattiidhaan isaan ilaalutti himee akka ilaalan jennee kallattii keenyee jalatti finneerra waan isaan barbaachisutti qabatanii amma fixanii boori gargaarsa isaaniif ta'uu danda'u karaa waajjira biiroo oromiyaas haa ta'u karaa federaalaa gargaarsa isaan bira gahuudhaaf karaa mootummaa hojjetamaa jira.
Hojjetamuu jira jechuun fakkeenyaaf kan Finfinnee qofa fudhannuuti. Iji tokko caalachi keessa turanii warri kun yoomi jalqabeetiin gargaarsa argachuu danda'a. Inni mirkanaam kan warri eegatu kan warri amnurra dhagaa'uu jiru.
Maarsitti fakkaata toora amma jalli kun karaa isaan dhufanii achi qo'atanii karaa mootummaa beekamee sun ta'in karuma walbeettii adda addaatiin karaa abbaa qabeenyaa isaan warra isaan beekuun ni achi kallattiinumaan baqatanii dhufanii achi turuu isaanii kan nageenya dheengadda haa ta'uyyuu malee egaa eegii baramee booddee jara kana maal godhe jennee warra kallattiidhaan isaa ilaalutti himnee isaan immoo gargaarsana qindeessaafi jiru kanuma jira warra finnee jiru kanaaf.
bulchiinsi finfinnee keessa mootummaa federaalaa naannoo oromiyaa keessa namni dhufee nu laalu hin jiru jedhanii.
dhugaadha namni hin nageenye namni sin agarre dhaqee anis akkuma dingataa dinquun natti mee naqee arge malee namni kanatti jiru maaliif mootummaa federaalaa dawalee gaafadheera atomitti guddina haasofneerra isaanis quba qabanii ittisa balaa oromiyaas quba qabanii jara kanatti mee gaafadhaatii qaqqabaatii waan barbaachisu godhaafi jedhee atomokonnoonni ittisa balaa oromiyaatti mee isaan naqanii. komitii dhaabanii jara kana waan barbaadanii amma ammaatti ilaalaa jiru karaa federaalaas immoo waan barbaadanii gaafadhaa dafaa gargaarsa kana hin laanne jedhanii walii galaniiru boriiftaanii jammalee jarri kun waa isaan barbaachisu hin argatu jechuudha haa ta'u malee amma ammaatti warra ba'aan argee fi lixa argee jiru caalaa warra amma addana jiru kirii karaa abbaa qabeenyaa keenyaa baay'ee gargaaramaa jiru akka ilaaleeraa jinee isaanis galee miti haa ta'u malee rakkini jiraachuu hin dandeenyu. garuu gara fuulduraatti kallattiidhaan attamitti gara fuulduraatti gargaaramu eessa kaa jedhu kun achi kaanii eessa dhaqu kan jedhu komitii kun ilaalee jiru gubbaa oolchachaadha.
Warri kaaniifoo fakkeenyaaf naannoo akka akkaa jiru fakkeenyaaf ka Gincii jiru jira, ka Harargee jiru jira, ka Adaama jiru jira, Booraan Gujii, Baalee, Koreentu yoo murteessiteetiin nami gargaarsa argachuu jira.
Akkuma beekamu nama hedduudha kanatti buqqa'ee ba'ee nama kumaan lakkaa'amuudha nama Baharargee, Dhiyaarargee, Baalee, Gujii, Boorana, Zoonii kudha sagal gidduutti namni baay'een bittinnaa'ee sabii akka wal gargaaru lammiin akka wal gargaaru godhamaa jira amma yeroodhaaf warri gargaarsi karaa adda addaa dhaqaa jiru warra ba'aan argii fi lixan argii jiru isaan iddoo tokko waan jiranii fi namni isaan gargaarus achi waan namni baay'ee waan ta'aniif wanti kan kennamu dhaqamee naannoo sanaaf kennamaa jira amma ammaatti kallattiidhaan horii namni buusaa jiru amma ammaa kuloozid akkaawuntiitti galee achi gaafa jarri kun qubachuu barbaachisanaa jiran iddoo isaan qubatan erga badame booddee eenteessa qubataa bitaa mootummaa qotee bulaan daldala gubbaa kan jiran erga badame booddee horiin walitti qabamu kun iddoo tokkotti akkaawwachuuf galee komitiin kanaa dhaabbatee horiin kun kallattiidhaan jara kana bira akka ga'uuti gochaa jira jechaadha gara fuulduraatti godhama kun.
Gar fuulduraa jechuun fakkeenyaaf namni nyaata dhugaatiin argateen gar fuulduraatu eegachuu hin danda'u dhuguma ammatti uummata gargaaruu jira taatullee namni waa eegata waa abdata gar fuulduraa waan hagam turaati.
Ilaamee soora. Warra ammaa zoonii kudha sagalitti ergame. Zooniin kun jara kana waan isaan barbaachisu nyaata isaaniis iddoo jiraanya isaaniis waan isaan barbaachisu zooniis gargaaraa jira. Kun karaa eegumsatti balaa karaa. mootummaa duukaa bu'amaa jira warra iddoo tokko baay'ee iddoo tokko jiran warra ba'a dargee fi ibsa dargee amma karaa nyaataa mootummaan kan of harkaa qabu nyaata of harkaa qabu wanta of harkaa qabu karaa mootummaa federaalaa fi karaa mootummaa uummata oromiyaa nyaati dhaqaafi jira. Gargaarsa ni jedhu gargaarsa horii qarshii amma walitti qabu kun immoo jara kanatti kaasnee beekumsa mootummaa ta'u beekumsa koree kanaan beekamee. Iftoomaanii akka jiru gubbaa godhama jedhatti amma karaa nyaataa karaa adda addaa haa ta'u iyyuu rakkinan jirachuu hin dandeenyu garuu mootummaan amma danda'ametti hojjetaa jira toora.
Ahaa Dooktar Dhuguma hojjechuu jira jettee guddoo si galateeffadhaa isa keessanatti muuf haga yoomii eegachuu danda'an waan isaati qabamoo waan torbaan qabamoo waan ji tokkoon duubatti jedhamoo warri nu dhaga'u kun amma maal eegata.
Haa dhugaadha dhugaadha dhugaadha toora jarri kun achi turuu irra jiru. warra baal argee jiru lixaa argee jiru lafasaa amma jiran iddoo isaa baay'ee ergine jireenyaaf cimaa waan ta'e namni baay'ee iddoo tokko waan jiranii fi gara kana achii kaasanii gara naannoo Adaamaatti naannoo Bishooftuutti naannoo adda addaa fidanii akka achi isaanii qubatan gochuudhaaf yeroodhaaf kallattiin kaa'amee torban tokkotti qorannaan kun eegii dhufee booddee jari kun achi kaanii iddoo adda addaa akka isaan beekan torban tokko torban lamatti jiru gubbaa oola jechaadha.
Torbaan tokko torbaa lama waan guddoodhan sa'aati jara godin dhibii keessa jiru fakkeenyaaf baalee booran gujii hajiroo warra kanaan maan jenna koreen teessan dhaxxee laaltuutti hin beennu maan jennaan warra kanaan.
Warri zoonii gubbaa jiran warri aanaa gubbaa jiran warri magaala adda addaa jiran immoo sabi keenya lammii lammii gargaara jennee sabi keenya wal bukkee dhaabataa jira wal gargaaraa jira. hamma ammaatti sabatu mootummaa bira dhaabatee gargaaraa jira haa ta'u malee rakkin hin jiru jechuu hin dandeenyu akkuma beektu balaa guddaadha kuni balaa kana immoo yeroo keessa jiru kana rakkinni tokko tokko jiraachuu hin danda'a akkuma beektu naannoo biyya dhibaa dargee biyya dheerita dargee bishaan rakkinni jira isa bootteedhaan lafa bishaan jiru guuree namni keenya abbaan qabeenyaa keenya hayyooti keenya wal bira dhaabbatanii amma danda'amu godhaa jira haa ta'u malee lafa akkasiitti rakkinni hin jiru jechuu hin dandeenyu. garuu amma ammaatti mootummaan oromiyaa kana mataa isaatiin jara kana gargaaraa jechuun isaanii gargaarsa guddaadha jechuu jedha toora. Koreen kun koree qindeessituu gargaarsaati. Koree qindeessituu gargaarsaa jechuun gargaarsa sabi keenya akka walitti buusee rakkina jiru kan saba kanaa ibsamee horiin kun walitti qabamee baankii akka taa'u yeroo achi bahu immoo iftoomaan ba'ee karaa harkumaa beekamee jara kana gargaarsaaf akka godhamu kan hojjeta koreen kun. koreen kun abbootii ayyootii jaarsa guguddaadha. olii gaddeemanii wanti hojjechuu kan danda'an miti garuu horiin sabarraa bu'u kun iftoomaan jiru gubbaa ooluusa akka duukaa bu'anii amantii saba keenyaa akka qabaatanidha malee jiruu adda addaa hojjechuudhaaf akkuma beektu jarri kun jaarsa guguddaadha jiruu isaanii miti. jiruu guddaa kan hojjetu warra qonnaa warra ittisa balaa warra karaa fayyaa warra karaa barsiisotaa isaaniin isaanii godhamee karaa isaanii hojii hojjetamaa jira isaan immoo gaafa torban lamaa waan irra gaanii nutti muu rakkina isaanii nutti muu isaan irratti mari'annee akka godhaa akka godhaannee gorsaa hin laadan ammaatti kana kennaa jira warri aanaa jiranii warri godinaa jiranii saba naannoo sanaa orgaanaayizii godhanii gargaarsa akka godhanii fi mootummaan oromiyaa seera ergaa dabarseera nuti dabarsineera hartumaaf sabni keenya wal bira dhaabatu lammii wal bira dhaabatu wal gargaaru inneerraa gargaaruun danda'annee abdii guddaa qabna.
Dooktar Abirraa Dheeressaa horii bulii wayyoomii janneetiin guddoo galateeffanne. Ee dhuguma lammiin wal gargaaruu jirti warri aanaalleen warri godinaalleen nam baqatan gargaaruu jira qubu qaba dhaqee laaluu jira yeroo mudatachaanee odeeffanna nagaan bul ansora halakeeti.
ittaana dura ta'an koongireesa federaala oromoo obbo baqqalee garbaa mirgi wabii kabajamee fi akka hidhaadhaa hiikaman manni murtii waliigalaa federaalaa wixata dabre murteessuun isaa ni yaadatama ta'us bulchiinsi mana hidhaa qilintoo gaaffii adda addaa kaasuudhaan sana boodas dhaddachi ijibbaataa murtoon sun akka jiraannolfamne ugguree jira. kanarratti abukaatoo seeraa mana murtii federaalaaf oromiyaa obbo ibsaa gammadaa asoofsiisnee jirra manni hidhaa deemsa yakkalaalchaa mana murtii keessaa karaa ittiin hordofu qabaa jechuudhaan ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu obbo Ibsaan.
Mana sirreessaa bakka bu'aa qaba mana murtii keessaa dhimmoota mana sirreessaa ilaallatan kan hordofuuf nama bakka buusanii nama achitti ergatu karaa namoota sanaatiin waan mana sirreessaa ilaallate ajajoota mana sirreessaa ilaallatanis hordofuu danda'u.
Fakkeenyaaf obbo Baqqalaan jalqaba himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaate boodan ammoo yakka idileetii jedhame yeroo akkas ta'u galmeen inni jalqabaa inni shororkeessummaa ega cufame inni ittaanu lakkoofsaaf galmee haaraan ka'amoo isuma dur ittiin jalqabameen itti fufama.
Abbaan alangaa himannaa yeroo banu galmeema tokko irratti banaa galmeen suni galmee shororkeessummaa ta'uu danda'a achii booda garuu manni murtii. Keewwata jijjiiree gosa yakkaa isaas jijjiiree kana jalatti ofirraa ittisii jechuu danda'a. Yeroo kana ta'u lakkoofsi galmee hin jijjiiramu lakkoofsuma galmee jalqaba ittiin baname sana ta'a malee lakkoofsi haaraanii qobaatti kennamuuf hin jiru yeroo gosti yakkaas hin jijjiiramu.
Egaa akkas ta'ee manni hidhaa Qilinxoo lakkoofsi isin ergitan sirrii miti sababii jedhudha kan dhiyeesse inni kun immoo waan lakkoofsi lama jiru fakkeessa kanaaf hin sin gaafadhe.
Manni murtii lakkoofsuma galmee irratti dhimmicha jalqabe irratti itti fufeetu jijjiira malee lakkoofsa adda addaa wanti jedhamu hin jiru.
Garuma ta'etti yeroo jijjiiramu galmeen inni duraan himataman achuma galmicha keessa in tura miti.
Ee achuma keessa tura galmeen sun galmeema tokko ta'ee lakkoofsuma sanaan waamama hamma galmeen sun murtii argatee yookaan cufamutti. Ragaaleen adda addaa addatti irratti galmaa'u ragaanii karaa baalangaas karaa shakkamaas dhiyaatu galmee lakkoofsuma tokko jalatti kan inni galmaa'ee bakka tokko taa'u fooldarii tokko keessa kan taa'uu danda'u.
Amma kan shororkeessummaa yoo cufamees achuma keessa taa'aa irratti yakki idilee sun immoo banamee itti fufaa jechuu.
Mana murtiitu ajajaanii inni obbo Baqqalaan fa'aa shororkeessummaadhaan himatamanii turanii gara yakka idileetti jijjiiramee jira jedhee ajajaan bira darbaa. galmee haadhoo jalqabaa sana irratti ajaja mana murtii kan yakka idileetti jijjiire sanaatiin itti fufa malee galmeen inni kun cufamee inni kun baname wanti jedhamu hin jiru galmeen sun tokkuma.
Akka heeraaf seera biyya sanaatti ajaja manni murtii kenne manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seeraatti ajaja manni murtii kenne qaamumti kamiyyuu diduu hin danda'u raawwachiisuudha kan irraa eegamu. sababni inni ittiin diduu danda'u yoo jiraate ajajni kennamee fi dhimmichi irratti ilaalamaa ture yookaan immoo dhimmi kun kan obbo Baqqalaa ilaallatu miti yoo kan jedhan ta'een alatti ajaja sana raawwachuu malee haalli itti didamu hin jiru bu'uura seeraatiin jechuudha. Ajaja mana murtii qaamumti kamiyyuu raawwachiisuudhaaf dirqama qaba.
Egaa amma waa'ee obbo Baqqalaa yoo laalle jalqaba lakkoofsatu rakkina jedhame. Sana booda immoo mana murtii isa waliigalaatti yeroo deebi'an manni murtii waliigalaa sirriidha jedhee isa booda bakka bu'aan mana hidhaa qilinxoo garuu hojiirra oolchuu hin danda'u jedhee dhimmicha gara dhaddacha jalqaba itti himataman itti deebise akka kana gochuuf aangoo qabaa.
Manni murtii lakkoofsi hin dogoggoramne sirriidhuma jedheeti kan deebise. Dhimmicha irratti oliiyyannoon kan gaafatame ta'uu waan hubachiisu wayii qabaa. kana jechuun maal jechuudha akka hin baay'ee barbaadameetu lakkoofsi dogoggorameera yookaan sababa biraa jedhamee ibsamaa jira jechuudha. Manni sirreessaa fi abbaan alangaa himannaa jalqaba bane kun wal hubannoodha kanaaf kan ta'uu agarsiisa. Ajaja mana murtii raawwachuu didameef kana waan calaqqisu wayii fakkaata.
Manni hidhaa dhimma kana deebisee waan murtiin irratti kenname gara dhaddacha isa jalqabatti himataman lidataatti deebisuuf seerri hin kennaafi.
yoo dogoggorri jiraate dogoggora sana sirreessuudhaaf ta'uu danda'a malee kanaan achi wanti biraan jiru dogoggora mul'atu dogoggora bu'uuraa yoo ta'e jechuudha.
Manni murtii inni waliigalaa keessatti immoo dhaddachi ijibbaataa jira jedhama. Maa inni hojiinsaa?
Dhaddacha ijibbaataa jechuun mana murtii waliigala federaalaa keessa ta'e dhimmoota murtii dhumaa argatan dogoggora bu'uuraa kan seeraa qaban qofa ilaala.
Ammas waa'ee obbo Baqqalaa irratti murtiin kenname rarra'ee akka turu kan ajaje dhaddacha jibbaataati jedhama. Aangoo kana qabaa eewu gaafannaan.
Abbaan Alangaa yeroo dhaddacha jibbaataatti oliyyannoo isaa dhiyeessu dhaddachi jibbaataa kun dhimma kana ilaalee murteessuu danda'a. Bu'uura heeraa fi labsii digdamii shan sagaltamii ja'a kan aangoo manneen murtii federaalaa murteessuutiin jibbaanni kan inni ilaaluu danda'u dogoggora bu'uuraa kan seeraati. dogoggora bu'uuraa seeraa yeroo jennu ka hiikoo seeraa wajjin waan wal qabatudha. Dhimma mirga wabii ilaalchisee yeroo baay'ee falmiin jiru falmii faaktiiti yookaan falmii firii dubbii jedhama. Firii dubbii jechuun waan seeraa wal hin qabanne jechuudha. Fakkeenyaaf obbo Baqqalaan yoo asii ba'an uummata kakaasu yookaan biyyaa ba'u waan jedhu kaasu ka'aa ture. Dhimmoota akkas akkasii kana kan ilaallatu firii dubbii jechuun dhimma kana ilaaluudhaaf immoo aangoo dhumaa kan qabu manuma murtii waliigala federaalaa yeroo darbe mirga wabii hayyame sanadha malee dadhabbii jibbaataa isa kana miti. Yeroo baay'ees dogoggora bu'uuraa seeraa jedhamee mirga wabii irratti wanti ta'us hin jiru. Falmiin mirga wabiitti wal qabatu irra jireessi isaa falmiima faaktii yookaan firii dubbii jechuudha.
Mana murtiiti waan dhaga'an hin qaban maatiin kan dhaga'an manuma hidhaattidha. Waan mul'isu qaba.
inni kun isa wanti inni mul'isu manni sirreessaa jalqabumayyuu akka hin baanedha kan inni beeku jechuudha. Sababiin isaas maali teekniikii adda addaa yookaan tooftaa adda addaa uumuudhaan kan akka hin baane dhorkanii jiranii ajaja mana murtiis raawwachiisuu kan hanqatanii. Kanarraa ka'uudhaan wanti nuti jechuu dandeenyu manni murtii dhimmicha akkuma seeraatti ilaaleeti jechuudhaaf xiqqoo namatti ulfaata. Maaliif jalqabuma ijoon achitti ilaalamuu qabu dogoggora bu'uuraa seeraati. Hiikoo seeraa wajjin wal qabatee wanti dogoggora jedhamu wanti isaan amma ganaa murtii itti kennamu hin jiraatu. Silaa gabaabtuu numa danda'u ture. Wanni asirraa hubannu wal hubannoon mana sirreessaa fi abbaa alangaa gidduu jira malee wal hubannoon mana murtii fi mana sirreessaa gidduu kan jiraachaa jirre ta'uu isaati. Sababa kanaan maatiinis karaa mana murtii wanta jiru beekaa hin jiru jechuudha.
Obbo Baqqalaan yeroo mana murtii duratti dhiyaatan akkuma iyyataa turan beekaa dhimma koo lafarra harkistuu jedhu amma kaleessas qaamuma kanas kanaan duras yeroon qaallittiitti hidhamee akkas dhimma koo lafarra harkise jedhu amma deemsa kanarraa akka hayyuu seeraa tokkotti maal eeddu.
Akka seeraatti ijoo dogoggora bu'uuraa seeraa sana ilaalee namni murtii waliigalaa waan kana gabaabsee yerooma dhiyaate sana keessatti waan xumuruu danda'u ture. dhimmi kun dhimma guddaadha dhimma fakkeenyummaa qabudha manni murtii kanaaf beellama dheeraa kennuu hin qabu ture gabaabsee dhimmichaaf furmaata kennuu hin danda'a ture mirga wabii dhorkuu sanas dabalatee yookaan oliyyannoo abbaa langaa kanas kutaa taasisuu ilaalchisee waanuma gabaabaatti ilaaluu irra turedha mirgi wabii jechuun jalqabuma iyyuu mana murtii jalqaba itti dhiyaatu sanarratti waan sa'aatii afurtamii saddeet keessatti deebii argachuu qabudha. Amma garuu haala ammaa ilaalaa jiru kanaan mana murtii jalqaba itti dhiyaate irratti beellamoota dheeraa deddeemaa ture beellama afurii ol achi oliyyannoodhaan waliigala ga'ee waliigalli hayyame achi immoo amma dhadhacha jibbaataatti dhiyaataa jira dhadhachi jibbaataa kunis beellama kan biraa dheeresseetu kan dabale akka mirga wabiitti dhadhachi jibbaataa beellamni inni amma kennu kun beellama dheeraadha jechuun ni danda'ama maaliif mirgi wabiin waan yeroo gabaabduu keessatti furmaata argachuu qabudha. Kun kun wanni nutti argisiisu olaantummaa seeraatiin wal qabatee rakkinni jiraachuu isaadha. Ajaja mana murtii fudhachuu irrattis rakkoon jira. Manni murtii murtiin kun iyyuu dhimmoota hojjetu kana haala yeroo wajjin wal qabsiisee isaa kan hojjetu ta'uutu mul'ata waan amma deemaa jiru kana wajjin. Kana jechuun danda'ama.
torban tokko yeroon guunne keessatti waa'ee obbo Baqqalaa namoonni aangoo gurguddaarra jiran dhiyaatanii ragaa hin ba'u jedhamee eegama. Yoo dhiyaataniif obbo Baqqalaan faa walaba ta'uu in ibsa yoo ta'e in hiikamu.
Egaa akka seeraatti ragaanitti isaa irraa itti seera jedhee manni murtii ajaja dabarsee yookaan itti amanee waan hojjetu yoo ta'e obbo Baqqalaan faani akka seeraatti ba'uudhuma qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf yoo gaafas manni murtii dhimmichi milkaa'ee hin ba'u jedhee beellamni isaan kaleessa sadaasaa kennan sun in hafaa?
Ragaa ittisaa sana iyyuu guyyaa tokkotti dhaga'anii fixuu dhiisuu danda'u muuxannoo kanaan dura jiru beellama lama sadii dhachuu danda'a akka sanaan dura ture yoo ta'e yoo guyyaama sana ragaa ittisaa kana dhaga'anii kan xumuran ta'eef qorannoof jedhanii beellamuu isaaniin oolu. tarii guyyaan beellamaa sun immoo isa mirga wabii kana boodas ta'uu danda'a. Isa dura ta'e garuu bilisa ba'u taanaan hin ba'u inni mirga wabii sun hin hafa jechuudha.
Hayyuu seeraa obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sun.
sagantaan keenya kanumaan xumurama dhaggeeffatoota keenyaa qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.